radio mwumva ni radio y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda yongeye kubaha ikaze muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye abatuye umujyi wa bukavu baraye bakanguwe n'urusaku rw'amasasu rwumvikaniraga mu duce dutandukanye tw'uwo mujyi uyu munsi mu rukerera saa sita n'iminota mirongo ine n'itanu nibwo amasasu yatangiye kumvikana mu duce twinshi twa bukavu kugeza mu gitondo no mu kanya rwose amasasu yavugaga gasore rugama felix utuye muri karitsiye ya nguba mu mujyi wa bukavu abakuru b'ibihugu bitabiriye inama mpuzamahanga ku mihindukire y'ibihe biyemeje kuba bagabanije ikigero cy'umwuka wa metani mu mwaka wa bibiri na mirongo itatu kimwe no guhagarika itemwa ry'amashyamba muri uwo mwaka mbona bishobora gushoboka ariko ku kigero kireraniye cyane cyane nko muri afurika haracyari ibibazo bitandukanye aho abantu bagifite ibibazo by'ubukene ange imanishimye umushakashatsi ku rusobe rw'ibinyabuzima n'iterambere akaba n'umuyobozi w'ikigo biyokor ho mu rwanda ayo makuru tumwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezweho na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kurinda amahoro muri Repubulika ya Centrafrica MINUSCA ziravuga ko abasirikare bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu ku wa mbere basutse urusasu ku ngabo z'abanyamisiri ziri muri uwo mutwe bagakomeretsa abagera ku icumi. Abandi babiri barimo umukobwa wahise yitaba Imana bagonzwe n'imodoka ya ONU abayitwaye bagerageza guhunga. Ingabo za ONU zavuze ko icyo gikorwa cyari kigenderewe kandi ko nta bisobanuro gifite. Umuvugizi wa Perezida Faustin Tondera yasabye ko habaho ituze avuga ko barimo gusuzuma icyo kibazo. Ibyo bibaye mu gihe hari icyoba ku nyeshyamba zishobora kongera kugaba igitero ku murwa mukuru Bangi nk'uko zabigerageje mu kwezi kwa mbere abashinzwe umutekano bakazikumira. Ethiopia yashyizeho amezi atandatu y'ibihe bidasanzwe nyuma y'aho ingabo z'intara ya Tigray zitangarije ko zimaze kwagura ibice zigaruriye zitegura kugaba ibitero zerekeza mu majyepfo zisatira umurwa mukuru Addis Ababa. Itegeko rishyiraho ibi bihe ryahise ritangira kubahirizwa ikitaraganya ingabo za TPLF zikimara kuvuga ko zishigaje ibirometero magana atatu na mirongo inani gusa uvuye mu birindiro byazo ngo zigere Addis Ababa. Itangazo rishyiraho ibihe bidasanzwe ryasohotse hashize umunsi umwe gusa Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed asabye abaturage gufata intwaro bakirwanaho bahangana n'ingabo za TPLF. Kuri wa kabiri abategetsi bo mu murwa mukuru wa Addis Ababa babwiye abaturage kwandikisha intwaro zabo ubundi bakitegura kurinda insisiro batuyemo. Minisitiri w'ubutabera wa Ethiopia Gideon Timotheus yabwiye itangazamakuru rya leta ko igihugu kigeze mu mahina ubusugire n'ubumwe bwacyo bikomerewe kandi kikaba kitarengerwa mu buryo busanzwe bwo kubahiriza amategeko yavuze ko uzarenga ku mabwiriza y'ibihe bidasanzwe yashyizweho azafatwa nk'ushyigikira imitwe y'abakora iterabwoba mu buryo bw'amafaranga ibikorwa bifatika cyangwa ibitekerezo bityo akaba azahabwa igifungo kiri hagati y'imyaka itatu kugeza ku myaka icumi urubuga rwa facebook rwatangaje ko ruhagaritse ikoranabuhanga ryo ku mbuga z'abarugana hakoreshejwe isura facebook iravuga ko icyo cyemezo cyafashwe kubera impungenge za rubanda zikomeje kwiyongera ariko ikemeza ko izakomeza gukora kuri iryo koranabuhanga mu rwego rwo gukemura ibibazo bivugwa bivuze ko amasura y'abantu barenga miliyari yari yashyinguwe na Facebook yose azahanagurwa bitarenze ukwezi kwa cumi n'abiri nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters. Icya gatatu cy'abakoresha urubuga rwa Facebook bari baritabiriye iri koranabuhanga. Gusa iki kigo giheruka guhindura izina mu cyumweru gishize kikiyita Meta ntabwo gifunze iri koranabuhanga ku buryo bwa burundu. Cyatangaje ko kirebye uko mu bihe biri imbere bizaba byifashe gisanga ubwo buryo bwo kumenya amasura ya ba nyiri gukoresha imbuga nkoranyambaga ari igikoresho gikomeye mu gukumira abashaka kwiyoberanya cyangwa kwishora mu bikorwa by'ubujura. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigera ku bihumbi icumi zirimo izirwanira mu kirere n'izishinzwe kurinda ibikorwa bya Amerika biri mu isanzure kugeza ubu ntizirafata urukingo rwa covid cumi n'icyenda. Ibyo byagaragaye mu mibare iheruka yerekana igihe ntarengwa abasirikare bagombye kuba barikingirije. Icyo kibazo cyatumye abayobozi bakuru bahura n'ibibazo by'uko bazabigenza ku basirikare batakurikije ayo mabwiriza cyangwa bashaka gufatwa mu buryo bwihariye. Tariki ntarengwa yo kwikingiza covid cumi n'icyenda ku basirikare ba Amerika barwanira mu kirere n'abashinzwe kurinda ibikorwa by'igihugu biri mu isanzure yarangiye kuri uyu wa kabiri. Imibare ijwi rya Amerika yabonye yerekana ko abagera kuri mirongo icyenda na batanu ku ijana ari bo bamaze guhabwa inkingo zose naho abagera kuri mirongo icyenda na barindwi ku ijana bahawe byibuze urukingo rwa mbere. umwe mu bayobozi b'igisirikare cya amerika kirwanira mu kirere yabwiye ijwi rya amerika ko amabwiriza bafite ari ugukoresha uburyo bwose bafite bagashishikariza ingabo bayoboye kwikingiza minisitiri w'ingabo wa amerika lloyd austin yasabye abagaba b'ingabo guhagurukira gushishikariza abo bayoboye kwikingiza aho kugira ngo bategereze kuzabahanira kutikingiza perezida Xi Jinping w'ubushinwa yahamagariye ibihugu bituye isi gutsura ubufatanye mu kugira icyo bikora ku ntego zirebana n'imihindagurikire y'ibihe ariko ntiyagira ibishya yiyemeza gukora ari mu ijambo yagezaga ku bagize inama mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ibihe i Glasgow muri Ekose perezida Xi utitabiriye iyi nama imbonankubone yabwiye abayikoraniyemo akoresheje uburyo bw'iyakure ko intego zigerwaho iyo abazitabiriye bubahirije ibyo biyemeje yashimangiye ko ibihugu bikwiriye kujya byiha intego zishoboka kugerwaho kandi bikubahiriza ibyo bivuga ko bizakora mu gihe byihaye ubushinwa nicyo gihugu kiri ku isonga ku isi mu kugira ibyuka bihumanya ikirere kuva mu kwezi kwa cyenda igice kingana na bibiri bya gatatu by'igihugu byose kimaze igihe gifite ikibazo gikomeye cy'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi iki kibazo cyagize ingaruka ku nganda bituma havuka impungenge ko ibizikorerwamo byoherezwa hirya no hino ku isi bishobora kubura
urakoze Geoffrey mutagoma mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo hadi wacu ve wakadomo kama nawe ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
abatuye umujyi wa bukavu baraye bakanguwe n'urusaku rw'amasasu rwumvikaniraga mu duce dutandukanye tw'uwo mujyi abantu bitwaje intwaro intoya n'inini bateye muri komine ya bagira ya kadutu n'iya ibanda amakuru yabanje kuvuga ko abateye ari inyeshyamba zari zije gufata umujyi wa bukavu umuyobozi w'ingabo ziri mu karere ka mirongo itatu na gatatu general de brigade bob chirubi yabwiye radiyo mayenderewo yo muri uwo mujyi ko ari amabandi yo mu mutwe wiyita cpc 64 yateye bateye ari nka mirongo ine batera ahagana nyamugo kuri buraseri barasaga mu kirere baririmba bavuga ko baje kubohoza igihugu bashatse no gutera ikigo cya gisirikare bashaka amasasu ariko ntibabishoboye navuganye n'umwe mu baturage bo mu mujyi wa bukavu muri quartier ya nguba gasore rugama felix mubaza uko bamenye iby'ibyo bitero
ibyo muvuga nibyo uyu munsi mu rukerera saa sita n'iminota mirongo ine n'itanu nibwo amasasu yatangiye kumvikana mu duce twose twa bukavu kugeza mu gitondo no mu kanya rwose amasasu yavugaga waba washoboye kumenya abarasanaga bari bo rwose urabibumva ntabwo nari mu gace nako ntambara yaziberamo ariko abantu batubwiraga bari muri utwo duce ni uko abantu bateye bari bambaye amahuzu ya gisivire bafite imbunda ziremereye bagenda baririmba ko baje kubohora igihugu cya kongo yuko ngo kitayobowe neza ubu se tuvugana muri kino gitondo byifashe gute umutekano wagarutse rwose umukuru wa gisirikare w'intara ya mirongo itatu na gatatu yahumurije abaturage bababwira yuko uyu mwanzi bamusubije inyuma kandi wumva nyine aho imbunda zakubwiraga zari zasubiye inyuma ubu abantu batangiye kugenda ariko ureba mu muhana muri virile aktivite ziratangira amabutike arafunze amasoko ntarema ariko nyine aho imbunda zavugiraga zatangiye kugenda inyuma y'umuhanda none wowe utuye aho ngaho nguba washoboye gusohoka se ugera hanze umenya niba ibikorwa byongeye gufungura rwose bwana munyamakuru ndi ku ibarabara nasohotse ariko ureba akitivite ntabwo ari zose urabona yuko hakiri ikibazo kuko abantu ntibagenda ntabwo ari benshi nta modoka zigenda urabona imodoka imwe itambuka hagatambukira gisirikare iya gipolisi ariko akazi ureba abaturage mu kuri ntabwo barasura imirimo yabo gusa naho abasirikare nk'uko bivuga urabona ari benshi umutekano bawucunga neza uko bikwiye
bose ureba mu buryo bujyanye n'umutekano umutekano wacunzwe neza abasirikare basubijeyo umwanzi inyuma kandi ureba tubashiriza kontorore nyine akazi katarasubira muri aktivite nyayo ariko ubu ngubu bumeze neza gasore rugama felix uraho ngaho inguba mu mujyi wa bukavu ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika barakoze bwanashima imana ku mupaka wa rusizi unyurwaho abava i bukavu bajya i kamembe umunyamakuru w'ijwi ry'amerika timisitoke mutijima niho ari ntiyashoboye kwinjira namubajije niba urujya n'uruza rw'abantu rukomeje kugeza ubu ku mupaka biragaragara ko urujya n'uruza rwagabanutse cyane nta bantu benshi abantu baraza binjira cyangwa basohoka umwe umwe mu masaha ya mu gitondo icyo nabanza kwibutsa ni uko umupaka wabanje kuba ufunze kugera hafi mu masaa yine kuko ntawinjiraga ntawasohokaga ariko naho ufunguriwe urabona ko ntabwo imodoka zitwara imizigo zari zisanzwe zambuka zirimo kwemererwa gutambuka keretse abantu gusa nabwo ni bake cyane bari kugenda batambuka ni umwe umwe ntabwo ari ya muvuma y'abantu benshi yari isanzwe hano ku mupaka wasangaga bagenda binjira ari urujya n'uruza urujya n'uruza rwagabanutse cyane ku buryo bugaragara kugeza n'aya masaha wabyumvaga mu kanya navuganye n'umuturage utuye muri kate ya nguba gasore rugama felix wowe waba hari abo washoboye kuvugana nabo hari icyo bakubwiye uko icyo gitero cyagenze yego nanjye hari abaturage twashoboye kuvugana nubwo ntashoboye kwambuka hari abaturage bamwe twavuganye batuye muri komini ya kadutu bo bambwiye yuko abantu baje ahagana mu masaha saa saba zishyira saa munani nibwo ayo masasu yavuze menshi cyane akambwira ko barasaga mu kirere amasasu menshi y'imbunda ntoya n'iziremereye ariko bakavuga ko biyita wazarendo cyangwa se abakunda igihugu bo ngo bagasaba abaturage ngo baze babiyungeho babohoze igihugu bavugaga ko ngo cyabohojwe n'abantu bo badakunda igihugu bo biyita ngo ni abakunda igihugu kugeza ubu ikindi yambwiye n'ubwo batarava mu ngo kuko bahawe amabwiriza y'uko bagomba kuguma mu ngo kugeza ubuyobozi bubabwira ibindi bagomba gukora yambwiye ko amakuru bari kumva ni uko haba hari umuntu wishwe umwe wishwe n'ayo masasu ubu inkomere zo ntibaramenya ngo zingana iki temisitokule mutijima umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu karere k'uburengerazuba bw'u rwanda ukomeze ukurikirane iyo nkuru tuze kwigeza kubumva ijwi ry'amerika mu masaha ari imbere kandi nkwifurije umunsi mwiza murakoze cyane nanjye ndabashimiye denise akazi keza itangazo ryashyizwe ahagaragara na guverineri w'intara ya kivu y'epfo tewo ngwabije kashi rirasaba abaturage bo mu mujyi wa bukavu kugumana ituze gufatanya n'abashinzwe umutekano kandi bagakomeza imirimo yabo ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri igitego
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi ni ikinyarwanda mu burundi inzego z'umutekano mu ntara ya rumonge zataye muri yombi abantu bane baregwa ubutekamutwe mu kwaka abaturage amafaranga bababeshya kuba zabashakira akazi mu bihugu by'abarabu inkuru ijwi ry'amerika bateguriye ifatanyije n'inshuti zayo mu burundi baragezwaho na desire hatungimana bose bagera kuri magana atandatu na mirongo umunani nk'uko bonyine babibwiye ijwi ry'amerika baturuka mu mihinga itandukanye y'igihugu bamaze hafi indegisi itatu bariko barondera uwitwa nyabenda hakimu babu aba muri quartier nkayamba ya zone na komine rumonge babwiye ijwi ry'amerika ko uwo mugabo yabatoje amafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi magana atanu na majana arindwi vy'amarundi kuri buri muntu bavuga ko uwo mugabo yari bemereye kubaronderera ubuzi butandukanye mu bihugu by'abarabu nk'uko babivuga barumvise umuntu atubwira ati ngaha bariko barandika abantu basafirisa abana bagende hanze baza gukora ubuzi natwe rero tubona ko abana bacu bahejeje amashuri abandi nabo ntibibize kuko bobuza kuyiba ca tuvuga ati reka tuze kuronda iyo dukopesa amafaranga kumwe namutanga ibihumbi amajana yo atanu ibihumbi amajana atandatu twabona yuko abo bana bagiye hanze boba bogorotse rero twatanga batanga amahera ubwa kare twaratangira kesi cyane mu nyuma vuga ati kusabiye benshi batanga ibihumbi amajana ane ibyo nari mfise abana batandatu bose narabatanga igituma abo banyagihugu bariko bararondera uwo nyabenda hakimu babu ngo ni uko isango yari yabahaye ryo kugenda mu bihugu by'abarabu byarenze eka ngo n'amafaranga bari bamuhaye bari bizeye kuyishura bamaze gutangura akazi bavuga ko bene yo babarembeje babishyuza baratubwira ati utarogenda aroza ngaha bamusubize utwiwe none naziye ngaha kugira bansubize utwanze sinze kubaho i- ibikomva kasiyo biruzuye muhira benshi baradandaje utwabo ubu abandi barafata ingurane mu mabanki bashyiramo abana batanu batanu abandi baragenda kugurana mu mashyirahamwe ubu amakofasiyo yo gufungwa turayafise muhira baratubarira ngo tuzosafiri ngo mu kwindwi mu nyuma ngo vyasivye abarabu bararushe ngo kubera amarayidi nkuru rero turi- turi- nimurinde mu kw'icumi na rimwe kw'icumi kugeze turatumva wa babu yagiye abanyagihugu bavuga ko babuze ayo bacira n'ayo bamira bavuga ko bituye musitanteri wa komine rumonge gushika magingo aya ataca arabafasha babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko bifuza ko ubutungane canke ubutegetsi bwo ku rwego rw'intara bwobafasha kubishuriza utwabo babu umuryango wiwe uridegembya abana bayakira ayo mahera bakandika n'abantu baridegembya n'umugore ariko babu ntaboneka iyo turi ko tubaza iyo ari batubwira ko afunzwe amakenga tugira babu afunzwe n'iki abamuhaye amahera kare twebwe tutamufungishije dusaba dusubizwe utwacu canke dushobora kuronka ayo mafaranga na pasipoti ko zishobora kuboneka buramotari w'intara ya rumonge asa n'uwutakira neza ibyo abanyagihugu basaba konsorateri nitunga yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko abanyagihugu bacishije ivyabo mu kinywabi akabasaba kuzana ivyemezo ko ivyo bashikiriza ari vyo Eh, muvuze yuko abo mu muryango w'uyo muntu yayaka baba barimwo haba hasigaye kumenya ibyo bavuga ko ari byo kubera ko murumva yuko ibyo byose bagenda babikora iciye mu kinywabi kugira ngo tubimenye binatuzanire ibyerekana ko by'ukuri iyo miryango y'uyo muntu yacoza amafaranga bari babirimwo yabituzanire kugira ngo eh, duce tu- dutangura kubandanya amatohoza yacu aho dushikana hanyuma eh, dutanga inyishu eh, bijanye n'amategeko nawe buramatari wa rumonge avuga uko abantu bane harimo nyabenda hakimu babu nyene kwegeranya amafaranga yabo bavuga ko bagiye kurondera akazi mu bihugu vy'abarabu bari mu minwe y'ubutungane nk'ako amakuru dukura mu ntwaro n'ubutungane mu rumonga bivuga ivyo kuja kurondera ubuzima mu bihugu vy'abarabu abantu baciye mu kinywabi bisa n'ibiri mu kurangira mu burundi umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu n'uwuserukira arabiya sawudite baherutse gutera igikumu ku masezerano ajanye no guhanahana abakozi baciye mu nzira zemewe n'amategeko umuvugizi w'ubwo bushikiranganji akaba yishyuye mu kiganiro c'abavugizi n'inzego giheruka kubera ku mugwa mukuru w'intara ya karusi ko ayo masezerano azogirira akarusho leta co kimwe n'abo bifuza kuja kurondera akazi mu bihugu vy'abarabu ubushinjacyaha mu rwanda burasabira abarwanashyaka b'ishyaka darufa umurinzi n'umunyamakuru teoneste nsengimana kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi buravuga ko bukibakoraho iperereza ku byaha bakurikiranyweho burabarega ibyaha bine byo gushaka guhirika ubutegetsi buriho abaregwa bamwe bemera ibikorwa bakabisaba imbabazi bagasaba kurekurwa gusa ntibemera ibyaha hari n'abatemera ibikorwa bigize ibyaha barimo umunyamakuru nsengimana kigali eric bagira ubusa nyuma yo guhamagaza buri umwe batambuka bakegera imbere umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kicukiro yabamenyesheje ibyaha ubushinjacyaha bubarega anasaba buri wese kugaragaza umurongo ahagazeho uhereye kuri bwana silivensi bumana ufatwa nk'ukuriye itsinda ryose yavuze ko yemera ibikorwa bigize ibyaha ariko we n'abandi bantu batanu bareganwa ntibemera inyito z'ibyaha batatu mu baregwa barimo umunyamakuru Theoneste Nsengimana bo bahakana ibyaha ndetse n'ibikorwa bibigize bakavuga ko nta ruhare urwo ari rwo rwose babigizemo busobanura imikorere y'ibyaha bine birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ubushinjacyaha bw'u rwanda buvuga ko bishingira ku mahugurwa bakoze yatangiye gutegurwa mu kwezi kwa munani uyu mwaka burega sibomana ko yateguye abayoboke b'ishyaka darufa mu murinzi rya madamu victoire ingabire umuhoza ko bitegura amahugurwa mu rurimi rw'icyongereza biciye ku ikoranabuhanga rya interinete buvuga ko ayo mahugurwa yari afite insanganyamatsiko yo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe imbaraga ubushinjacyaha bubarega ko bahugurwaga n'umuzungukazi wari wihimbye izina rya sandra kandi ko n'abahugurwaga bari bahimbye amazina kandi bagakora ku buryo ntabagaragaraga muri videwo ubushinjacyaha buvuga ko mu mayeri bari bukoreshe nyuma yo guhugurwa harimo gukangurira rubanda imyigaragambyo yanga ubutegetsi buriho kutitabira gahunda za leta kwanga gutanga imisoro cyane y'ubutaka n'ibindi bukavuga ko mu migambi yabo bari kwifashisha abanyamakuru bavuga ko bahita bumva vuba ibintu byabo cyane bakoborora ku muyoboro wa YouTube bo barega ko ku itariki ya cumi n'enye z'ukwa cyenda hari hateguwe kwizihiza umunsi wahariwe umunyapolitiki ingabire victoire uzwi nka ingabire day aha bavuga ko abawitabira bagaruka ku mubare n'amazina y'abicwa n'ubutegetsi abashimutwa ababurirwa irengero n'abafungirwa ubusa byose bavuga ko babifashwagamo n'abandi bari hanze muri Rwanda. Umunyamakuru Nsengimana waregwa ko yameye gutambutsa ku muyoboro we wa YouTube Umubavu TV Online ibiganiro bigamije guhirika ubutegetsi. Mu kiganiro buvuga ko yatambukije cyumvikanamo uwitwa Mireille avuga ko umuhanzi Kizito Mihigo atiyahuye nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ko ahubwo ari bwo bwamuhitanye. Ku yindi ngingo ko Paul Rusesabagina na bagenzi be bafungiwe ubusa kandi ubutabera bwaragaragaje ibyo baregwa. ubushinjacyaha bumurega ko inzego zasanze iwe mu rugo urutonde rw'abatuye mu midugudu ya kangondo hazwi nk'abanyahe nk'ikimenyetso cy'uko bavukijwe uburenganzira ku mitungo yabo bukabwira urukiko ko uwabyumva wese bishobora kumutera ubwoba imvururu zikavuka umunyamakuru nsengimana ahawe ijambo yahakanye ibyaha avuga ko yafashwe arafungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko yavuze ko ibyo yakoze byose biri mu nshingano ze nk'umunyamakuru yabwiye urukiko ko ibyo bamusanganye byose biri mu bimenyetso yagombaga gutunga ategura ibiganiro nk'umunyamakuru w'umwuga metre gatera gashabana wunganira itsinda itsinda ryose avuga ko ubugenzacyaha bwihutiye kumuha impapuro zihatira umunyamakuru Nsengimana kwitaba ku gahato bwirengagije iby'amategeko agenga itangazamakuru ateganya cyane ku ihame ry'ubwisanzure bwo kumenya amakuru Maître Gashabana avuga ko ibyakorewe uyunganira biri mu mugambi wo guhonyora ibanga ry'umunyamakuru uyu munyamategeko Gashabana avuga ko inzego zafashe Nsengimana zikamufunga zitashishoje ngo zimenye ko ari umunyamakuru w'umwuga Gashabana akavuga ko zagombye kuba zaramufashe zifite icyemezo cy'urukiko kizemerera kumufata no gufata gufatira ibikoresho bye by'akazi gashabana agasaba urukiko kubisesengura byose bikazaba imfabusa agahita arekurwa ubushinjacyaha bwo bukomeza gusobanura ko umunyamakuru nsengimana yafashwe mu buryo bwubahirije amategeko buhakana ko yabajijwe aho yakuye amakuru yatangaje ko ahubwo ibyo yatangaje yabigize ibye bwibutsa ko ubwisanzure bw'itangazamakuru no gutanga ibitekerezo bigira aho bigarukira kandi ntibibangamire ituze n'imudendezo bya rubanda ubushinjacyaha buvuga ko bushingiye ku nshingano z'umunyamakuru nsengimana atatangazaga amakuru yatangazaga ibihuha bugasobanura bisobanura ko ibyaha akurikiranyeho bitari mu byaha bikorwa mu itangazamakuru Nsengimana n'umwunganira bakavuga ko mu Rwanda hari urwego rw'abanyamakuru bigenzura ari narwo rukurikirana umunsi ku wundi ibitangazwa mu itangazamakuru bagasanga iki kirego kitagombye kuza mu nkiko umucamanza nyuma yo kumva impande zombi yavuze ko iyi nzitizi azayisuzuma yihereye afata icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganyo abaregwa naho Sylvain Sibomana ufatwa nka kizigenza w'itsinda yemera ko yafashije mu migendekere myiza y'ayo mahugurwa yemeza ko yakiriye amafaranga ibihumbi magana abiri mirongo irindwi aturutse hanze hanze yo gutegura ayo mahugurwa gusa we akavuga ko yumvaga ari amahugurwa agamije gukemura ibibazo mu nzira z'amahoro aho kuba yo guhirika ubutegetsi yabwiye umucamanza ko nta munyamakuru n'umwe yigeze atumira muri ayo mahugurwa kandi ko nta n'uwo baziranye ku buryo yari bumukangurira iyo migambi muri iyo dosiye ubushinjacyaha bumurega ko yagirwaga inama na victoire ingabire zo kumenya abantu ba nyabo yajya amenyesha mu buryo bworoshye gahunda zabo abemera iby'amahugurwa bose bavuga ko bemera ibikorwa by'ibyaha umunyamategeko ubunganira akavuga ko kwemera ibikorwa ntaho bihuriye no kwemera ibyaha bagasaba imbabazi ku byo bemera bakarekurwa naho abahakana ibyaha bo bagasaba kugirwa bere ubushinjacyaha bwo bugasaba kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi bubakoraho iperereza burasanga kubarekura bitaba mu nyungu z'ubutabera niba nta gihindutse ku itariki eshanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe nibwo urukiko urukiko ruzafata icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganyo abaregwa eha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
washington ijwi ry'amerika perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika kuri wa kabiri yashyize mu majwi abayobozi b'ubushinwa n'uburusiya batitabiriye inama mpuzamahanga ku mihindukire y'ibihe ibera mu mujyi wa glasgow muri ecosse abakuru b'ibihugu ijana makumyabiri barayitabiriye bamaze kwiyemeza kuba bagabanyije ikigero cy'umwuka wa metani mu mwaka wa bibiri na mirongo itatu kimwe no guhagarika itemwa ry'amashyamba muri uwo mwaka navuganye na ange imana ishimwe umushaka ubushakashatsi ku rusobe rw'ibinyabuzima n'iterambere akaba n'umuyobozi w'ikigo biocor mu rwanda mubaza uko yabyakiriye iriya nama iri i glasgow muri scotland mu by'ukuri nyine hari abantu mu nzego zitandukanye inzego za leta inzego z'abikorera na sosiyete sivile zigiye zihari ndetse no mu byo bagiye bavuga nk'uko mwarimu bivuze hariho yuko muri mu mwaka wa bibiri na mirongo itatu abantu bagombye kuba bagabanyije ku buryo bugaragara imyuka igenda ihumanya ikirere mu byo bavuze rero harimo na gahunda y'uko mu by'ukuri gutema amashyamba bigomba kugabanuka ariko yewe nk'uko nari bimaze no kubivuga ndi n'umushakashatsi mu bijyanye biciye no kurengera urusobe rw'ibinyabuzima mbona bishobora gushoboka ariko ku kigero kiringaniye cyane cyane nko muri afurika haracyari ibibazo bitandukanye aho abantu bagifite ibibazo by'ubukene ku buryo rero kuba byahita bikemuka mu gihe cy'imyaka icyenda bisa naho bigoranye cyane ariko rimwe na rimwe bikanaterwa n'ubushake bwa politiki rimwe na rimwe mu bihugu byateye imbere kubera ko muri aya masezerano ya ya pari pari agrimenti n'iyo urebye muri kyoto protoko hari ibyo abantu bari bagiye biyemeje cyane cyane ibihugu byagiye bitera imbere byari byariyemeje ko bigomba kujya bitanga byibura miliyari ijana z'amadolari ku mwaka kugira ngo birafashe n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ibihugu bikennye kuko ibihugu bikennye ntabwo buriya byo bitanga imyuka myinshi yangiza ikirere ariko icyo navuga yenda kibabaje n'abadukujya bagomba kumva ni uko ibyo bihugu bikize bitigeze byubahiriza ayo masezerano urebye nkawe w'umushakashatsi ubona byagerwaho gute ni uruhe ruhare afurika ndetse n'u rwanda byagira muri iyo gahunda iyi gahunda ni gahunda tubona nziza cyane twajya dukurikirana inama dukurikirana ibyo abakuru b'ibihugu n'abakuru ba za guverinoma bagiye bavuga ariko twaje gusanga mu by'ukuri bizashoboka igihe cyose buri wese abigizemo uruhare rero nkurikije ikibazo wari umbajije muri bibiri na mirongo itanu tubona mu by'ukuri iyi gahunda ishobora kuba yashoboka ku rwego rushimishije rurenze mirongo inani ku ijana kubera ko mu by'ukuri wabonye ko ibyo bari kuvuga ubona ko ari ibintu abantu bahugukiye kandi bashobora kuba bagiye gushyira mu ngiro tukabona rero ko byizeye ko bizashoboka ibyo navuga ko hari u rwanda u rwanda rwo rwakoze ibishoboka byose kuko nk'ubu ngubu muri gahunda ya bibiri na mirongo itatu ubwayo u rwanda rwari rwafashe gahunda y'uko rugomba kuba rwagabanyije imyuka ishobora kuba yakangiza ikirere ku rwego rwa mirongo itatu n'umunani ku ijana bivuze ko hari toni zigeze muri miliyoni enye n'ibihumbi magana atandatu za karubone zizagabanuka mu kirere cy'u rwanda kubera ibikorwa guverinoma y'u rwanda irimo ikora muri izo gahunda nakubwira yuko nk'ubu ngubu hariho gahunda ziri gushishikariza yuko ibinyabiziga haba za moto haba imodoka ntabwo bari kuba zikoresha cyane cyane amashanyarazi kuko zakoresha lisansi na mazutu esansi na mazutu ikindi nanone kiri gukorwa ni uko u rwanda bongereye ubuso bw'amashyamba ku kigero kigeze hafi kuri mirongo itatu na rimwe ku ijana kandi iyo gahunda ikaba ikomeje ikindi ni uko ingufu zisubira ariko ingufu z'izuba zirimo zigenda zikoreshwa cyane ariko nanone ikindi nanone ni uko guverinoma y'u rwanda igenda ishishikariza abaturage gutera ibiti byinshi ikanabashishikariza kuba bakoresha za gaze no gukoresha buriketi n'izo twita pereti kugira ngo abantu babe bagabanya ikoreshwa ry'amakara rero ndi kubona nkurikije yenda ibyagezweho mu rwanda n'ibindi bihugu bigiye bishyiramo imbaraga nyinshi tubona ko byazagerwaho rwose muri bibiri na mirongo itanu y'uko ikigero cy'uko ibyuka bihumanya ikirere gishobora kuba cyagera ku rwego rushimishije noneho iyi si ikongera ikisubira ikongera ikagira ubuzima bwiza bishobora gutuma abayituyeho bishima bikanatuma n'ibinyabuzima biriho nabyo bigira ubuzima bwiza anje imana ishimwe uracyari muto ufite imyaka mirongo itatu n'itanu urubyiruko uvuga ni rwo rwinshi rukumva kandi nirwo rutezweho kuzabungabunga cyane iyi si dutuye kubera ko imyaka iri imbere ni mwebwe rubyiruko muzaba muyirimo ni mwebwe mugomba kuyibungabunga ibikorwa ukora ibikorwa ukora muri iri shyirahamwe ryawe rya biyokoro usanga urubyiruko rubyitabira ku kihe igipimo murakoze cyane muri iryo koro dufite urubyiruko rugeze kuri mirongo inani ku ijana rwashyize imbaraga cyane cyane kugira ngo rubungabunge ibidukikije aho rutuye ndetse bakomeze no kubishishikariza abandi ibyo ngibyo rero turabikora kandi rero tukagenda tukanigisha n'abana igishimishije muri iryo koro ni uko dufite na porogaramu rero ifata n'abana batoya b'imyaka kuva ku myaka itanu kugeza ku myaka umunani tukanabigisha kugira ngo nabo bagende babwire n'ababyeyi babo ko kubungabunga ibinyabuzima ari ngombwa ndagira ngo nk'ingero zifatika aho mu minsi iri imbere mu minsi ishize hari umuturage witwa nzabutuzimana inosa nawe aracyari urubyiruko afite imyaka mirongo itatu n'ibiri atuye mu murenge wa buruhukiro mu kagari kitwa kizimyamuriro we yabonye ifumberi yavuye muri nyungwe aho kugira ngo iyo fumberi we ajye kuyirya nk'uko abantu bajyaga bajya kuzihiga bakamara iminsi muri nyungwe bazihiga ahubwo we arayifata arangije ayitiriza abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere rdb natwe araduhamagara ku buryo mu minsi ishize twamuhaye n'inka tumushimira uruhare yagize kugira ngo abungabunge ibinyabuzima ange imana ishimwe umuyobozi w'ikigo biyokoro kita ku bidukikije mu rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika namwe murakoze cyane tubabashimiye aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kuyabagezaho mbashimire kuba mukurikira radiyo ijwi hirya amerika buri munsi kandi muri benshi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana